Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hordoftoota Nuurul Hudaa kabajamoo akkam jirtan? Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hayyama Rabbii guddaatiin har'as nagaa walitti dachaanii jirra.
dheengadda jechuunis rabiul awwal 22 bara 1444 akka lakkoofsa hijiraatti yookiin akka lakkoofsa miilaadiyaatti oktoobar 18 bara 2022 sheeyinii sheekkoota sheekh aadam tuulaa addunyaarraa godaanuun isaanii ni yaadatama Sheekni nu keessaa godaanutti hedduu gaddine. Ijji teenya imimmaani. Qalbiin teenya yaadduu qabdi. Nama jabaa bakka isaanii bu'u Rabbiin nuuf haa baasu. Dhaloota waan isaan jalqaban itti fufu Rabbiin nu haa godhu. Sheekni keenya kaatimaa tolanii jiran. Osoo barsiisanii, osoo if beekanii ibaadaa godhanii addunyaa irraa godaanan. Awwaalchi isaanii irrattis barattoota isaanii, ulamaa hedduu fi hawaasni akkuma jirutti bahee argame.
amata dhibba tokkoo fi kudhan dura aadam ahmad hammarroo yookiin sheek aadam tuulaa godina harargee bahaa aanaa kombalchaa naannawa tuulaa ganda shankoor yookiin usmaan jedhamutti dhalate sheek aadam tuulaa ijoollummaan shari'aa barachuu jalqabe sheeka tokkorraa kaanitti dhaquunis barnoota diinii gabbifatee ture sheekan beekamoon inni irraa barataa ture keessaa sheek abdallaa tuqoo sheek ahmad basiiraatii fi sheek abdulmajiid abdallaa faadha hunda isaaniituu fuulli rabbiitti haa tolu Egaa barnoota guddaa baree booda Sheek Adam Tuulaa Harargee Bahaa Aanaa Dirree Xayyaaraa Araddaa Suqul keessa barsiisuuf gadi taa'e. Majlisa Sheek Adam Tuulaa qe'ee barnoonni shari'aa keessaa maddu banee godina Oromiyaa hunda keessaa darasoonni irraa baratuuf itti yaa'u jalqaban. Sheek Adam Tuulaa rabbiin umurii isaanii keessa barakaa waan kaa'eef waggaa torbaatamaa oliif barsiisaa turan.
Majlisa Sheek Aadam Tuulaa kanatti darasootaa kum tokkoo fi dhibba shanii hanga kuma lamaatu barata. Kanneen barnoota xumuranii eebbifamanii sheeka ta'anii asii yaa'anis akkanumatti hedduudha. Sheeyni salaata subirraa kaasee hanga galgalaatti guyyaa guutuu barsiisa. Tafsiira, hadiisa, fiqhee, tawxiidaa fi naxwiis barnoota adda addaa barsiisaa ture.
Majlisa Sheek Adam Tuulaa kanarraa ulamaan eebbifamanii bahan hedduudha. Isaan keessaa beekamoon Sheek Ahmad Watar, Sheek Usmaan Durri, Sheek Aliyyii Fallaanaa, Sheek Yusuf Ciroo, Sheek Aliyyii Muhammad, Sheek Muhammad Zabuur, Sheek Muhammad Ali Taa'ii Al-Aruusii fa'aadha.
Sheeyni amata dheeraa barsiisurraa kan ka'e abbaa ilmaa fi ilma ilmaa dhaloota sadi barsiisee jira jedhama. Haala baruu fi barsiisuu keessatti rakkoo adda addaa gama mootummaa fi hawaasarraayis qunnamanii injifatuutu dubbatama. Rakkoon akka biyyaa baqataniif isaan dirqisiiftu jiraattus sheeyni garuu didanii biyyatti hafanii barsiisaa turan. Gaafa dargii amata lamaaf magaalaa Hararitti hidhamanii hidhaa keessattis miidhamanii turan.
Sheek Adam Tuulaa kitaabota afaan Oromoo fi afaan Arabaatiin qopheessanis ni qaban. Warra kitaabotaa fi sheekan isaan nuuf dhiisan irraa fayyadamu Rabbiin nu haa taasisu. Sheeka keenya Jannatul Firdoos ollaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbiin nuuf haa qubsiisu.
Aamiin mee egaa hangana janni kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu.
Tole arri guyyaa Rabiul Awwal 27 bara 1444 akka lakkoofsa hijraatti.
Oktoobar 23 bara 2022 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo onkololeessa 13 bara 2015 hogguu ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan immoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf, qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jira hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
soora qalbii Soora qalbii. Sagantaa soora qalbii dhaddacha jaalalaatiin eegalla.
Daddacha jaalalaa booda qophii tafakkur itti aansina.
Xumurarratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Amma suduudumaan gama daddacha jaalalaa tarkaanfanna.
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalala bubbisii halaala qilleensi jaalala bubbisii ilaala dooseen jaalalaa banamee jira
riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota qophii riqicha sunnaa maqaa kiyya himachuun barbaadu waggaa sagal dura biyyaa bahee bara na biyyatti deebi'e amma umriin kiyya soddomii lama nama tokkotu bultiif na gaafate namni kun huccuu hodha gaafan ijoolleetis namtichi kun huccuu hodhaa ture gaafaan biyya arabaa deemus huccuma hodha ammas huccuma hodhu jira mana maatii isaa keessatti kutaa tokko kennanii fi achi keessa jiraata jiruun isaa amatu hin jijjiiramu mallaqa huccuu hodhee argatuun nyaatee dhuga wanti inni argatu nyaataa dhugaatii biran tartu umriin isaatis hanga afurtamaa numa gaha hanga ammaa bultii hin ijaarre duuba nama kanatu bultii na wajjin ijaaruuf na gaafate nama kana wajjin bultii ijaaruun hedduu natti ulfaate miskiinummaa isaatiif tuffadhe osoo hin taane jijjiiramuu dhabuu isaatu yaaduu natti ta'e namni kun yoo xiqqaate amata kudha shanii ol huccuu hodhee jira waan takka hin jijjiiramne yoo nama kana wajjin bultii ijaare akkamitti ilmaan tiyya guddifachuu danda'a waan jedhutu yaaddoo natti ta'e mee maal naaf dhaamtan obsaan isin eeggadha galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan?
waanuma fedhees dalagu namni waa hojjetu kabajaa qaba kadhatuuf karaarra taa'utti hin jiru dalagaa dhabe jee usee taa'utti hin jiru waan humna isaa carraaqutti jira yoo rabbiin hayyame malee taajirummaan hin dhuftu Milkiin dhugaa taajira ta'uu qofaa miti. Namni mallaqa guddaa qabu hundi bultii namaa tolchee ilmaan haala gaariin namaaf guddise jechuunis dogongora. Namni gariin osuma miskiinummaan itti jirtu haala gaariin nama tajaajila. Waan humna isaatiin waan danda'u namaaf godha. Gariin ammoo osuma mallaqa guddaa qabu namatti do'in uuma.
ee namni kun eega waan humna isaa carraaqatutti jiraate yoo salaata isaa jabeeyse yoo haala amala gaarii qabaate yoo nama hammeenyaan himamu ta'uu baate nama kanaa wajjin bultii ijaaruun murtii dogongoraa natti hin fakkaatu Akkasi. Inumaa isii yoo mallaqa xiqqoo qabaatte isa wajjin taatee dalagaa kana guddisuu dandeessii bar. Namni kun amata kudha shan guutuuf hojii kanarra ture. Muuxannoo guddaa qaba. Kanaafuu maashina ammayyaawaa bitanii huccuu dizaayin adda addaatiin hodhanii magaalaaf dhiyeessuu ni danda'an. Isiin mallaqa isiitiin inni ammoo muuxannoo isaatiin wal gargaaranii guddachuu danda'an.
dubbii dhugaati namni kun nama dalagaa tuffatee taa'aa ooluu miti hojii rabbiin isaaf bane hunda osoo hin tuffatiin hojjetaa jira kanaafuu namni kun kun nama tuffatamuu maluu miti Kanaafuu yoo haalli isaa si gammachiise sababaa hojii isaatiif jettee tuffattee hin dhiisin sin jenna. Ati yennootti hantu dhiyeessi.
tole assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo nural hudaa maashaa allah tabaarakallah rabbiin umrii teessan nufaa dheeressu iyyannoon tiyya akka asii gadiiti ani jaartii lamaan qaba lameenurraa ilmaan argadheetin jira jara lameenuu asuma biyya arabaattiin fuudhe haalli waan natti ulfaateef jaartii takka daa'ima ishii waliin biyyatti galchee takkaa waliin jiraachaa jira taniin biyyatti galcheef mana jaarii fi waan isin barbaaddu hunda guuteef tan asna waliin jirtuufis waan danda'u hunda nin godhaaf rakkoon gama keessan na fidde waan jabduudha jaartiin tiyya lachuu naaf hin ajajamtu lameenuu waaniin jedhu hin dhageessu bakka hirribaattis nan gammachiisan dubbii tiyyaas hin dhaga'an inuu san bira dabranii isaan lameenuu hiikaa na gaafatan tan biyya jirtuus na hiiqiinaan jette tan na wajji as jirtuus na hiiqiinaan jette an ammoo ilmaan tiyya facaasuu waaniin hin feeneef hedduun obse amma obsa fixachaa jira mee akkamiin godhuu qaba furmaatan na dhaqqabaa galatoomaa hayyee maal jettan firiyaa Akka natti fakkaatutti rakkoon isuma bira jirti. Akkamitti dubartiin lama yeroo tokkoon walfaana nu hiiki jettiin?
ee silaa takka qofa jettee isumaatu rakkina qaba jenna amma lameenuu wal faana na hiiki jechuun rakkoon isa bira akka jirtu akeekti ammoo firaasha irrattis nan gammachiisanii jee bara eega jaartiin lama gammachiisuu dadhabde sadeessoo fuudhamu akkam godha duba Osoo lameen wajji jirtu nu hiiki jettuun akkamitti sadaffaa fuudhare? Iyyannoon isaa rakkinni isa bira jiraachuu mul'isti. Nuti hanganuma jennee gama abbaa murtii dabarsina.
iyyannoo har'aaf kurfeeffannees asumarratti goolabnaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa torbaan dhufu keessa isiniif dhihaatti dhaddachi har'aa goolabamee jira raadiyoo nuralhudaa sagantaa soora qalbii dhibba torbaa fi shantamii saddeettaffaa dhaggeeffachuutti jirtanii qophiilee teenyarraa gammaddanii barumsaas akka argataa jirtan abdii qabna itti aansuun gama qophii tafakkur isin dabarsina turtiin keessan soora qalbii wajjin haa ta'u.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن أردفتو تقبي تفكر الحمد لله أردس قبي تفكر ولتدج عليه جرم قبي كياردات يرو تكن بك صديق بطم أمم تقو جين داو ونم بكان أمم هردا ولين داو ونم ملارد جرم ملاردم سنيوان الله تكيسم إستوكو يوتم uumama bakka garagaraa sadi qubachuu danda'uura uumamni kun lafarra deemuufi fiiguum bishaan keessammoo seenee daakuufi qilleensa gubbaammoo barrisuu ni danda'am anis allaattii kanam bakka inni seeni faana bu'eem waan danda'u walitti qindeessee jira hanga xumura sagantaa kiyyaattim na wajjiin turaan affeerraa kiyya. malaard sanyiiwwan allaattiim daakiyyee keessatti ramadaman keessaa isa tokko kormaan allaattii kanam gosa lamatu jira isa horuu danda'uufi isa maseena jenneem adda qooduu dandeenya lameenum bifaa fi amalaan garaagarummaa qabu kormaan horuu danda'u haalaan bareedaadha bifa garagaram kan diizaayinara haalamaatiin biraafamin faayamee jira qoffeen isaa haalaan guddaa yoo ta'u bifti isaa immoo keelloo yookiin boora lappeerra baallii magaala kan gara gurraachaatti dhiyaatu qaba baalliin eegee isaa irratti argamu immoo bifa adii fi gurraachaan faayameera buqqee mataa isaatirraa kaasee hanga morma isaatti ammoo baallii magaala cululuqa gara gurraachaatti dhiyaatuun uwwifamee jira. morma isaatirra baalli adiin akka faaya mormaatitti isatti dirame fakkaatu qaba dagalee lamaanii fi koola isaa irratti ammoo baalli daalachatu argama dhaltuu fi kormaan horuun dandeenye bifa daalacha kan hedduus nama hin hawwanne qabu dhaltuun guutumaan guututti bifa daalacha kan magaalatti dhiyaatu qabdi walumaa galatti dhaltuu fi kormaan horuun dandeenye bifa wal fakkaataa qabu garaagarummaan isaanii qoffee isaanii qofa. dhaltuun qoffee keelloo kan barina gurraachaan makame qabdi kan kormaa horuu hin dandeenyeemmoo barina gurraachaan qabu allaattiin kun avreejiraan seentimeetira shantamaa haga jaatamii shanii dheeratan dheerinni koola isaa immoo seentimeetira saddeettamii tokko hanga sagaltamii saddeettaa irra xiqqaan uumama kanaa giraama dhibba torba kan ulfaatu yoo ta'u guddaan immoo akka kiiloogiraama tokko tuqaa ja'a ulfaata. malaard addunyaa irratti bakka cufattuu ni argama jechuu dandeenya ardiin uumama kana hin qabne hin jiru hedduminaan naannoo hemisfeera kaabaatti argama lafa jiidha bishaan hedduminaan qabuu fi marga hedduu qabu keessa jiraachuu filata sooranni uumama kanaa hundi bishaan irratti kan hundaa'u waan ta'eef bishaan irraa fagaachuun hin danda'u. uumamni kun dur ardii Awustiraaliyaa keessatti hin argamu ture dhiheenyatti eega garas geeffameen booda qilleensaan wal baree jiraachuu danda'ee jira. Walumaa galatti sanyiin allaattii malaardi jedhamu kun naannoo bishaan jiruu fi margi gahaan jiru hundatti ni argama. Malaard sanyiiwwan allaattii guyya guyyaa sosocho'aa riskii barbaadatan keessaa isa tokko yeroo wal hormaataatiin ala akkaan wal jaalatu walitti dhiyaatanii oomaa lakkoofsa hedduu qabu uumanii waliin jiraatu. allaattiin kun qubsuma isaa naannoo mijaa'aa bishaan itti dhiyaatu biratti ijaarata sanyiiwwan malaardee hedduun godaantota keessatti ramadamu yeroo haalli qilleensa gara kaabaa jiru haalaan ulfaatee qabbanaa'utti isaan ammoo gara kibbaa imaluun haala qilleensa mijaa'aa keessa jiraatu akka qabbanni kaabaa badeen qilleensa mijaa'aatti deebi'utti achuma turu haa ta'u malee sanyiileen gariin kan naannuma jiran keessaa bahuun barbaannetu jira warri kun warra soorata gahaa qabuudha warra waggaarraa waggatti waan nyaadhu dhaba jedhee hin yaaddofneera warra haala qilleensaa mijjaawaa keessa jiraatuudha warri kun qindii ta'uudhaan goojjoo wal biratti ijaaratanii jiraatu yoo diinni alaa dhufeem goojjoo isa tokko jeequ inni ollaa isaatiin jirus irra gorim diina mana saamuuf dhufeem waliin ari'am haala kanaan haala qilleensaa garagara dandamatam diina isaan midhuuf dhufe irratti waliif tumsam waliin jiraatum diina dhufe san fageessanii ari'an malee abadan manattiin deebi'anim. ilaahiin olteem uumamaalee isaa hunda keessan waan ilmi namaa tafakkuruu danda'u kaahee jira akkuma ilmi namaa akka itti reeffa olii awwaalum allaatti harraa geessa jedhamurraa barsiisetti waa'ee jaalalam waa'ee waliin jireenya waa'ee yeroo rakkootti wal bira dhaabbachuun waa'ee tokkummaan diin ofirraa ittisuutii fi uumamaalee isaa garagaraa keessan nu barsiisee jira uumamam allaatti malaardi jedhamu kana irraallee waan hedduu barachuu dandeenya. fakkeenyaaf allaattiin kun dhimma wal hormaataafim wal jaalachuu irratti yeroo fedhiif wal barbaaduufim yeroo kaanis jaalala waliif qabam fedhiif lubbuutiif walitti fiiganim yeroo kaan walirraan fagaatanim dabalataanis diina isaana keessa tokko miidhuudhaaf dhufim taa'anii hin ilaalanim diinnim har'a tokkicha adamsuuf dhufim yoo itti callisan boru akka isaanis adamsu waan beekaniif dursanii waliin dhaabbachuun diina isaanii barbadeessu namni sammuu qabu tafakkuree waa baratam inni sammuun haguugamimmuun haqa akka aduu ifu argu irraa baqatam. malaard allaattii soorata gosa lachuutu sooratuudha biqiltoota garaagaraa bishaana keessaa fi cinatti biqilan funaanaa soorata gama biraatiin uumamaalee xixiqqoo kan naannawa bishaaniitti argamanis adamsanii sooratu yoo carraan argames ooyiruu namaa keessa seenuudhaan midhaan biqilaa jirus ni funaannatu qabxiin itti aanee dhufaa jiru dhimma bultii jaarsaa fi jaartii waan ta'eef qalbiin tafakkuru akka hin dagannim kormaan malaardi tokko dhaltuu takka qofa waliin wal qunnamte wal hormaatam raawwata dhaltuun takka tibba wal hormaataatitti kormaan waahila siin taane dhiyootti dhufe akka diinaatti loltee ofirraa ariiti fedhiin lubbuu isii rakkiseef qofa kormaa biraan kajeeltu kormaanis akkasuma akka lubbuun isaa jirtutti tabiraatitti hin dhiyaatu jarri kun lamaan dhangaa jaalalaa dhandhamuun duratti waltahanii gamtaadhaan bakka goojjoon itti ijaaramu barbaadanii filatu. bakka filatan sanittis dhaltuun iddoo hanqaaquu itti buusuudhaaf mijjaa'u tolchiti achi boodammoo dambalee jaalalaatiin wajjiin raafama dhangaa jaalalaa wajjiin dhandhamu akkuma dhangaa jaalalaa wajjiin dhandhamanii kaaniin kormaan ganda san gad lakkisee godaana dhaltuun ammoo goojjoo ijaarame san keessatti hanqaaquu aga kudha sadii buufti guyyoota digdamii jaha hanga digdamii saddeet ta'aniifis ni hammatti sanbooda ilmoolee yaafti. haala jireenya cufa barsiifti kormaaliin akkuma wal qunnamtee wal hormaataa raawwataniin ganda san gad lakkisu kormaan hundi bakka tokkotti walitti qabamuudhaan baalli duraan tureefi isa moofi ofirraa harcaasu baalli haarawaafi bareedaa bareetti aanuuf ta'u aga biqilchanitti edduma kana turu dhaltooleen ammoo ji'oota lamaaf ilmoolee isaanii waliin turu ilmooleen akkuma hanqaaquu keessaa bahaniin sa'a kudha lama keessatti bishaan daakuu barsiifamu takka bishaana keessa seennaan goojjootti deebi'uun hin jiru jiruun ilmoolee sanniiniin lafaa fi bishaana jidduutti daangeffama jechuudha haati jaalamaaf eegee ilmoolee waliin turteen booda isiinis dhiiste gara qubsuma isin kan duraa deebite ilmooleen gaafa waggaa tokko guutan hormaataaf qophii ta'u ayyama rabbiitiin allaattiin kun aga waggaa digdama jiraachuu danda'a. egaan hordoftoota qophii tafakkur qophii kiyyaardhaa kanumaan goolabna sagantaa itti aanu hanga walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
dhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laafte kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti soora qalbii soora qalbii.
Biyyoota addunyaa tanarra jiran keessaa Jaappaan biyya addaati. Seerota ajaa'ibaa uummata biyya biraa dhamaasuu danda'u hedduu qabdi. Xiyyeeffannaan isaan lammiilee isaaniitiif kennanis haalaan guddaadha. Tajaajilli uummata isaaniitiif kennanis kan nama ajaa'ibu. Hoggantoonni biyyattii sadarkaa garaagaraa irra jiran badii yoo hojjetan dhiifama gaafatuudhaan beekaman. Walumaa galatti uummanni biyyattii dhiifama gaafatuu haalaan jaalata. Quba qabduu teenya arraatiin waa'ee Jaapaaniin wal qabatee qabxiilee muraasa isiniif dhiyeessina.
Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu.
tana quba qabdu tana quba qabdu tana quba qabdu tana quba qabdu.
Biyyoota hedduu keessatti namni machaawe karaa irratti kufuudhaan beekama. Nama machaawe karaa irratti lafa dha'e namni itti goree lafaa ol qabus hin jiru. Hunduu dantaa dhabdummaadhaan bira dabra. Jaappaan keessatti ammoo faallaa kanaatu jira. Poolisoonni Jaappaan poolisoota akkaan gara laafoo jedhamuudhaan beekamu. Akka addunyaattis poolisoota qawwee fayyadamuu hin jaalannedha. Waan hedduu karaa nagayaatiin xumuruudhaaf yaalu. Ilma namaatiifis kabajaa guddaa qabu. Nama machaawee uummata jeequs hin adaban. Inumaa kunuunsa addaa godhaniif. Namni machaawee nama jeequu danda'a. Bakka jirutti hirriba nama dhorkuu danda'a. Sababaa kanaaf jecha poolisiin Jaappaan nama machaawee nama jeeqaa jiru yoo arge huccuu lafarraa fi namicha machaawee huccuu saniin maree buufata poolisii geessa. Achittis kunuunsa addaa godhee fi akka namtichi gara eenyummaa isaa kan dhugaa deebi'u godha. Guutuu Jaappaan keessatti namni machaawee waa balleessu hin adabamu. Sammuun isaa yeroo sanitti sirrii waan hin turreef akka maraattutti irra dabramaaf. Egaa buufata poolisiitti akka tasgabbaa'u godhameen booda nagayaan akka gara mana isaa galu taasifama.
Jaappaan keessatti if ajjeesuun gootummaadha. Keessattuu diina harkatti ajjeefamurra ifiin du'utu jajjabeeffama. Namni du'a dheessee gale ni abaarama. Kanumaan wal qabatee namoonni if ajjeesanis hedduudha. Namni akkaataa garagaraatiin if ajjeesuu danda'a. Gariin if hudhee, gariin qorichaan if miidhee, kaanis summii dhugee if ajjeesa. Kan gamurraa if darbee if ajjeesus hedduudha. haa ta'u malee namoota baabura jalatti if darbuun if ajjeesaniif maatiitu adabama yeroo namni tokko baabura jalatti if darbu baaburri ni dhaabbata inumaa miidhamus ni danda'a hanga namticha du'e baabura jalaa kaasaniif daqiiqaa hedduutu qisaasama uummanni lakkoofsaan hedduu ta'e kan baabura kana keessa jiru sababaa namticha kanaa yeroo isaa qisaasutti jira kanaaf maatiin namticha if ajjeesee kun maallaqaan adabaman sa'aa baaburri dhaabbatee fi miidhaan dhaqqabe tilmaama keessa galchuun adabbii maallaqaatu namticha if ajjeese irratti murama.
Jaappaan keessatti namoonni mana hin qabne hoteela osoo hin taane mana intarneetaa keessa buluu filatu. Biyya sanatti mana kireeffachuun haalaan qaaliidha. Namni imaltuu deemus yoo hoteela buluu barbaade gatiin siree haalaan qaaliidha. Kanaafuu hoteela keessa buluudhaaf mallaqa guddaa dhangalaasuu barbaachisa. Haa ta'u malee manneen intarneetaa hedduu kan halkan guutuu hojjetantu jiru. Gatiin isaan kafalchiisan ammoo akkaan xiqqaadha. Manneen kunniin inumaa bakka ciisanis ni qabu. Kanaafuu lammiileen Jaappaan kan hoteela qabatuu fi mana kireeffachuu hin dandeenye yeroo hundaa halkan halkan gara mana intarneetaa imaluun koompitara tokko qabatanii halkan achitti dabarsu. Hanga fedhan intarneeta fayyadamanii yoo daddabarrafu. Ganama mallaqa xiqqoo kafalanii gara hajaa isaanii deemu.
Dubartoonni jaarsaan adda bahan lammeessoo heerumuuf dura ji'a jaha eeguu qaban. Jaappaan keessatti dubartoonni yoo jaarsaan adda bahan jaarsatti aanu heerumuun duratti ji'a jaha eeguun dirqama isaaniiti. ji'oota jahan kanneen keessatti dhiiratti osoo hin dhihaatin jiraatuu qaban akka carraa tahee ji'oota jahan kanneen keessatti ulfaawanii ilmoo yoo dhalan daa'imni sun kan abbaa ulfeessee osoo hin taane kan jaarsa duraan hiikeessanii ta'a. Kanaaf jaarsi duraa sun ilmoo san fudhatuu yoo barbaade manni murtii qajeela isaaf kenna. Kanaaf jecha dubartootaaf ji'oota jaha obsaan eeguun haalaan barbaachisaadha.
Namni makiinaadhaan bishaan namatti facaase ni adabama. Jaappaan keessatti nama miilaan deemuuf eegumsa addaatu taasifama. Keessattuu yeroo gannaatti shufeeronni of eeggannoo godhuu qabu. Wayita roobee karaan bishaan kuufatu bishaan san namatti facaasanii huccuu namaa balleessinaan adabbii guddaatu nama eeggata. Kanaafuu yeroo roobaatti of eeggannoo cimaan deemuun dirqama ta'a. Namni bishaan ciise nama miilaan deemutti facaase mallaqa Jaappaan kuma torba yookiin ammoo doolaara shantama adabama.
Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu.
tana quba qabdu tana quba qabdu tana quba qabdu tana quba qabdu kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoon nural hudaa sagantaa sooraa qalbiiti qophiileen har'aaf qopheeffanne tanuma hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما